mukomeje kumva radiyo ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda nshuti banywanyi mwiriwe neza muri kumwe na thomas kamirindi mu rwanda mudukurikire kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu mu burundi muratwumvira kuri metero cumi n'icyenda na metero makumyabiri n'ebyiri aha mu burundi nyine leta igiye kubarura abarangije amashuri bashakisha akazi kwandika ku buhinga bwa none ugaruka rwose rwize wifuza akazi bikazoca biba rero guhera kuri uyu wa gatandatu itariki cumi n'ebyiri z'ukwezi kw'icenda umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri igihe cy'isaha imwe n'inusu gushika ku munsi wa mbere w'indwiza itariki cumi na zine z'ukwezi kw'icenda umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri igihe ca saa sita y'umutaga Pierre Nkurikiye ni umuvugizi w'ubushikiranganji bw'intwaro yo hagati mu gihugu iterambere n'umutekano mu Burundi mu rwanda urukiko rwisumbuye rwa nyarugenge rwasubitse urubanza rwa munyakazi isaac wahoze ari umunyamabanga wa leta muri minisiteri y'uburezi aregwa ibyaha bya ruswa naho mu mahanga visi perezida wa mbere wa afganisitani yarusimbutse aya makuru twayabateguriye kandi turayabagezaho turi iwacu mu ngo zacu buri wese iwe genda bagenzi banjye bose dukorana hano i washington dc mu rwego rwo kwirinda icyorezo cya virusi ya korona mugume hafi amakuru yo hirya no hino ku isi tuyahere muri afganisitani nk'uko nari maze kubibabwira mu ngingo z'ingenzi igisasu cyaturitse uyu munsi ubwo visi perezida wa mbere w'igihugu amrullah saleh yarahise ajya mu kazi ke mu biro bye mu murwa mukuru kabul fidel niyongabo aratubwira uko byagenze icyo gitero cya bombe cyakozwe ku cegera cya perezida cyabaye mu gitondo cy'uno munsi kuwa gatatu kikaba cyahitanye abantu cumi gikomeretsa abandi batari bake benshi muri bo abantu bariko barengana kw'ibarabara iyo nkuru yatangajwe n'ubushikiranganji bw'intwaro yo hagati abategetsi bavuga ko bombe yari igenewe kwica icegera ca perezida yari yatezwe kw'ibarabara yashoboye kurusimba kubera yari mu modoka ikingiwe amasasi n'amabombe yakomeretse buhoro mu maso no mu biganza gatoya inyuma yaho yashize ku rubuga rwa facebook amasanamu ya videwo yerekana uko ibintu vyagenze amenyesha ko bombe yari yatezwe imodoka yiwe yari ikomeye ku buryo yatumye ikiyo cayo gishonga yavuze ko abona ko inteko zijeje umutekano mu gihugu zihangana n'ibibazo nk'ivyo uko umunsi utashe yasabye imbabazi ku bantu bahasize ubuzima n'abatakaje ivyabo mu gitero c'uno munsi kuwa gatatu umuhungu wiwe ebat sale yari amuherekeje ntaco yabaye muri ico gitero yamara acungera ubuzima bwiwe atari bake bakomeretse bakaba bajanywe mu bitaro perezida wa afghanistan ashraf ghani yiyamirije igitero ca bombe c'uno munsi kuwa gatatu yatangaje ko abagira iterabwoba n'ababashigikiye bo mu mahanga badashobora kubaca intege leta zunze ubumwe za amerika igiye kugabanya abasirikare bayo bari muri iraq bave ku bihumbi bitanu na magana abiri hazasigare ibihumbi bitatu mu mpera z'uku kwezi fidel niyongabo turacyari kumwe umukuru w'ibiro bikuru vy'igisirikare ca amerika general frank mackenzie yabitangaje mu rugendo yagize muri iraq no munsi kuwa gatatu yavuze ko inteko za amerika ziri muri iraq zizogabanywa kuva ku bihumbi bitanu n'amajana abiri zigasigara ari ibihumbi bitatu itangaje ko inteko zizosigara muri ico gihugu zizobandanya gufasha abanya iraq kuzimanganya abagwanyi basigaye ba leta ya kisilamu muri ico gihugu menyesha ko iyo ngingo yafashwe kubera bishimiye ko inteko za iraq zongereje ubushobozi bwazo bwo kwigwanako umwe mu bategetsi bakomeye ba amerika atashatse ko izina ryiwe ritangazwa yari yamenyesheje ko iyo ngingo isa n'izotangazwa mu mpera z'indwi leta zunze ubumwe za amerika zifise inteko ibihumbi bitanu n'amajana abiri muri iraq zijejwe ibikorwa vyo kurwanya iterabwoba hamwe no kumenyereza inteko z'igihugu ca iraq hari izindi nteko za amerika ibihumbi umunani n'amajana atandatu mu gihugu ca afghanistan perezida wa amerika donald trump yari yatangaje ko ashaka guhagarika ivyo yise ingwano z'urutavanako za amerika igihe yiyamamariza amabanga y'umukuru w'igihugu mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu mu kwezi guheze yatangaje ko igikorwa co gukura inteko za amerika muri iraq cihutishijwe bihagije ko arindiye igihe batazoba bagikeneye kuba bari muri ico gihugu bitangaje igihe yariko yakira umushikiranganji wa mbere wa iraq mustafa al kadimi mu biro vyiwe perezida trump yavuze ko abanya iraq bazoshobora kwigwanako mu nyuma yaho nk'uko babigenjeje imbere y'uko inteko za amerika ziza muri ico gihugu muteze amatwi radiyo ijwi rya amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda usibye ku maradiyo yanyu nimujye no kuri youtube ndetse no kuri facebook voa radiyo yacu naho mukurikire aya makuru uko turimo tuyabagezaho mutaretse n'urubuga rwacu rwa interineti wa eshatu akadomo radiyo yacu voa akadomo com amakuru y'ibiyaga bigari mu rwanda urukiko rwisumbuye rwa nyarugenge rwasubitse urubanza rwa munyakazi izaka wahoze ari umunyamabanga wa leta muri minisiteri y'uburezi aregwa ibyaha bya ruswa iyi nkuru turayibaza umunyamakuru wacu eric bagira ubusa uri i kigali bwana isaac munyakazi yageze ku rukiko rwisumbuye rwa nyarugenge ahagana saa mbiri n'igice za mu gitondo atwawe n'umudamu we mu modoka yo mu bwoko bw'ivatiri y'ibara ry'umweru umwitegereje ku masura nyuma y'amezi icyenda atari mu kazi arakomeye araburana ibyaha bya ruswa akurikiranyweho n'urwego rw'ubushinjacyaha mu rukiko rwisumbuye rwa nyarugenge bwana munyakazi yari n'umwunganizi ariko bwana abudu gahima bareganwa we ntiyagaragaye mu cyumba cy'urukiko uyu ni nayo wabaye intandaro y'isubika rubanza kuko abanyamategeko bamwunganira bahise basaba umucamanza kwimurira urubanza ku wundi munsi igihe bwana gahima yaba yakize cyangwa yorohewe bwana munyakazi abajijwe kugira icyo avuga kuri iyi nzitizi yazamuwe n'abunganira bwana gahima bareganwa yasubije umucamanza ko ntacyo yarenzaho igihe byumvikana ko uwo bareganwa arwaye umwunganizi we mu mategeko metre nzira batinyi nawe ntiyagiye kure y'uyu wahoze ari minisitiri muri minisiteri y'uburezi yabwiye umucamanza ko uburwayi ari ikintu umuntu atategura kandi ko abaregwa bombi bagomba kuburanira hamwe ku byaha bya ruswa ubushinjacyaha bubakurikiranyeho uyu munyamategeko yavuze ko bagomba kwihangana maze mu nyungu z'ubutabera umucamanza akagena undi munsi yazaburanishirizaho uru rubanza ku ruhande rw'urwego rw'ubushinjacyaha ruhagarariwe na bwana michel nshimiyimana yabwiye umucamanza ko ubusabe bw'abunganira gahima bufite ishingiro kuko abagabo bombi ngo bakurikiranyweho ibyaha bagomba kuba barakoranye bwana nshimiyimana yasabye urukiko ko mu nyungu z'ubutabera no mu migendekere myiza y'uru rubanza byaba byiza rwimuriwe ku wundi munsi ariko mu bihe bya vuba yavuze ko ihame nanone ari uko ubutabera butinze buba butakiri ubutabera bwuzuye mu ntangiriro z'ukwezi kwa kabiri uyu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri nibwo bwana munyakazi yashyikirije bwana eduard ngirente minisitiri w'intebe ibaruwa y'ubwegure bwe muri guverinoma byabereye mu gihe kimwe na bwana evode uwizeyimana nawe wari umunyamabanga wa leta muri minisiteri y'ubutabera ashinzwe kurengera itegeko nshinga n'andi mategeko nta mwanya wabayeho wo kuvuga inyito z'ibyaha bakurikiranyweho ariko bwana isaac munyakazi araregwa ibyaha byo kuba icyitso mu gusaba kwakira no gutanga indonke uyu wahoze ari umunyamabanga wa leta muri minisiteri y'uburezi kandi anaregwa icyaha cyo gukoresha ububasha ahabwa n'itegeko mu nyungu ze bwite inyito y'ibi byaha akurikiranyweho itandukanye n'ibyatangarijwe mu ruhame ko munyakazi yafatiwe mu cyuho yakira ruswa y'amafaranga ibihumbi magana atanu by'amanyarwanda ibyaha akurikiranyweho birakekwa ko yabikoze mu mpera z'umwaka ushize wa bibiri na cumi n'icyenda mu kwezi kwa cumi n'abiri mu mwiherero uheruka w'abategetsi bakuru wabereye igabiro mu burasirazuba bw'u rwanda mu karere ka gatsibo hari mu kwezi kwa kabiri umukuru w'igihugu cy'u rwanda paul kagame agaruka ku myitwarire y'isi idahwitse ya bamwe mu bandi bategetsi barimo abari batakiri mu myanya yavuze ko bwana munyakazi yafatiwe mu cyuho yakira ibihumbi magana atanu by'amafaranga y'amanyarwanda ibi ngo yabikoze kugira ngo ashyire mu mwanya mwiza w'imbere kimwe mu bigo by'amashuri icyo gihe perezida kagame yavuze ko bwana munyakazi yiyemereye ko yafatiwe yafashwe yakira ruswa kandi ko hari ibimenyetso simusiga ko ntaho yabihungira imyiregurire mu buryo burambuye kuri buri cyaha mu biregwa abagabo bombi izasobanuka mu iburanisha ritaha umucamanza yanzuye ko niba nta gihindutse azasubukura uru rubanza ku itariki ya cumi na zirindwi z'uku kwezi kwa cyenda yakabagira ubusa ijwi rya amerika i kigali mu burundi guhera ku wa gatandatu w'iki cyumweru leta izatangira kubarura abarangije amashuri badafite akazi eloge wirika neza aratubwira ibindi abaserukira intara n'amakomine nibo bazobanza kwigishwa no gusigurirwa ingene igikorwa c'ibarurwa ry'urwaruka rushomereye kizogenda hazoba ari kuri uyu wa kane bazohurira ku mugwa mukuru wa politike gitega ku baba mu ntara zo hagati ingozi ku baba mu buraruko mu cankuzo ku bo mu buseruko ibujumbura ku baba mu karere k'uburengero hamwe n'imakamba ku bo mu manuko ibarurwa rizohera ku wa gatandatu w'indwi rigere ku munsi wa mbere w'indwiza umuvugizi w'ubushikiranganji bujejwe intwaro yo hagati yabivuze mu itangazo ryo kuri uyu wa kabiri mu kajoro pierre nkurikiye inyigisho z'abantu babiri bazo kwandika ku buhinga bwa none abo bantu abantu babiri ku mutumba canke kuri quartier zizoba kuri uyu wa gatanu itariki cumi n'imwe z'ukwezi kw'icenda umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri ku migwa mikuru y'amakomine y'uburundi yose guhera igihe c'isaha zibiri z'igitondo kwandika ku buhinga bwa none urwaruka rwose rwize rwifuza akazi bikazoca biba rero guhera kuri uyu wa gatandatu itariki cumi na zibiri z'ukwezi kw'icenda umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri igihe c'isaha imwe n'inusu gushika ku munsi wa mbere w'indwiza itariki cumi na zine z'ukwezi kw'icenda umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri igihe ca saa sita y'umutaga ijwi rya amerika rimaze kumva rino tangazo ryaciye ribaza umukuru w'ishirahamwe ajab rihana iterambere nyafurika rimwe mu yahurikiwemwo n'urwaruka rwinshi mu burundi uko yakiriye iki gikorwa erike nsengimana yavuze ko ari umugambi wo gushima cane ariko afise amakenga kw'irangurwa ryawo mu kiringo kigufi tukabona ko ikiringo catanzwe ari ikiringo gitoya cane turavye urwaruka rutagira akazi mu burundi hanyuma ico dusaba ni uko ikiringo cokongerezwa kugira ngo rwose urwaruka rushobore gushikirwa rwiyandikishe kuko sinibaza ko nubwo baba batonze bose bariko bariyandikisha iyi minsi baba bose bahejeje gushirwa muri birya vyuma nyabwonko umwanya muto ariko umukuru w'ishirahamwe forikone efu rigwanya ikimenyane na kamwana wa mama asanga atari co kibazo gusa abona ko iri barurwa rikwiye guheka ifutwa ry'uburambe mu kazi bwaba busabwa iyo hatanga utuzi jean hakizimana twebwe eh, ku kijyanye n'umwanya ubwami ntitwavuga ko umwanya ari muto ahubwo dusaba ko abazokwandika bokora baraba n'umwanya bafise bagatunganiza bose atakimenyane na ka mwana wa mama bibayemo hama tugasaba ko abajejwe intwaro kuva hasi gushika hejuru bokurikirana ntihagire n'umwe atandikwa ku mvo izi canke ziriya ikindi tuboneraho gusaba turamaze kubona iyo hageze itangwa ry'akazi haba amashami mu mpuzamakungu haba mu bisata bimwe bimwe by'igihugu eka n'ahandi usanga bavuga bati "Eh, dukeneye abantu duha akazi bafise uburambe mu kazi bigatuma rero urwaruka rutari ruke eh, rutaronka amahirwe yo guhiganirwa ako kazi maze igitigiri c'abataronka akazi kikabandanya ciyongera ugasanga mbere n'abagiye kuronka akazi ni ba bandi nyene bari basanzwe bagafise kubera uburambe bafise mu kazi tugasaba rero ko leta yoraba ico kibazo c'uburambe mu kazi covanwa muri bimwe twita amaperedofe aba mu kurindira kwizo vyifuzo bishitswa nsengimana afise ivyo asaba leta ku neza y'urwaruka rwose bokwisunga ingene rwaruka wagiye ruronka amadiplome kuko hari igihe ushobora gusanga umuntu yarose diplome mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'icenda ugaca usanga ntiwarose akazi imbere y'uwarose diplome mu mwaka w'ibihumbi bibiri na gatandatu rero bokwisunga uburambe bw'umuntu uko bagiye baronka amadiplome bovyisunga cane kugira ngo ntihagire uwurenganywa ikindi naco bokwisunga cane ubumenyi n'ubukerebutsi bw'urwaruka kugira ngo bashobore kugira umwimbu uboneka ica gatatu bokwisunga gutanga akazi baravye urwaruka rwose aho ruva ntibatanga akazi ko mu ntara imwe canke muri regiyo imwe ikindi naco bokwisunga bokwisunga ubutandukane bw'urwaruka hagati yabo ugasanga hari igihe bashobora kwisunga bari mu migambwe gusa abari mu mashirahamwe barabibagiye kandi bose ari urwaruka rw'uburundi bokwisunga kandi n'ibitsina abahungu n'abakobwa bakayashobora kuronka amahirwe angana mu kuronka akazi ugutororokanya ibitigiri vy'urwaruka rwahejeje amashure ariko rutagira akazi biri mu vyo perezida evariste ndayishimiye yari yavuze acinjira mu mabanga mu kwezi kwa gatandatu n'imbere yaho mu myiyamamazo y'amatora y'umukuru w'igihugu mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi ibiharuro vyatanzwe n'amashirahamwe y'urwaruka vyerekana ko ibice mirongo itanu na bitanu ku duce tubiri kw'ijana vy'urwaruka rwo mu mitumba ata kazi rufise mu gihe aba mu bisagara bashomereye bashika ku bice mirongo itandatu na bitanu n'uduce tune kw'ijana ayo matohoza nyene yerekana ko mu burundi abakiri bato aribo benshi bafise imyaka iri munsi ya mirongo ibiri n'itanu n'ibice mirongo itandatu na bitanu ku ijana n'abari munsi ya mirongo itatu n'itanu n'ibice mirongo irindwi na bitanu ku ijana rusansuma ya nyuma y'abarundi yo mu mwaka w'ibihumbi bibiri n'umunani nayo yerekana ko muri rusange urwaruka rungana n'ibice mirongo itandatu na bitandatu ku ijana by'abarundi bose eroje burikaneza ijwi rya amerika rib urwego rw'ubugenzacyaha mu rwanda uyu munsi yeretse itangazamakuru abantu barenga makumyabiri biganjemo urubyiruko irega ibyaha by'ubwambuzi no gushukana bifashishije ikoranabuhanga bose nabo mu karere ka rusizi intara y'uburengerazuba umunyamakuru wacu temistokle mutijima aratugezaho ibindi kuri iyi nkuru waba ufite nka telefone nk'umuntu yarabikuje nk'umuntu runaka muri inshuti ukamubwira ati yenda mpereza me- ya mesaje wabikurijeho yamara kuyiguhereza ya mesaje nyine ukayohereza umuntu nk'uko umwohereza isanzwe wamara ni bamwe muri abo makumyabiri na bane beretswe itangazamakuru kuri uyu wa gatatu aha mu karere ka rusizi baragaruka ku buryo ibyo bikorwa by'ubwambuzi bikorwamo byemera kuyagusubiza akayagusubiza ni umuntu yanibye ibihumbi mirongo icyenda na bitandatu n'undi nawe yanibye mirongo itatu ni- n'icyenda n'undi natwaye mirongo ine n'umunani niyo mafaranga nayo nibye kuko nayo- nibwo nari nkibitangira twabonye nyine akazi kanze ibintu byose bipfapfanye tutavuga ati reka mbitangire n'abatwagendanaga nyine bamwe na bamwe bagiye kigali bambwa nyine nabo ari byo bakora bo baza kwigira i kigali kuko bari bagiye maze kubimenya nyine bampa simukadi barambwira ati urajya uhamagara nimero numva iciyemo uyandikeho cyokora mu gitondo twebwe urajya uziduhereza turajya tugira uko tubyigenzereza wowe uraza ubona ku mafaranga n'ibyo uzaba byaciyeho twaragiye icyo gihe twari bane turya umuntu amafaranga ibihumbi magana atatu twaje kongera dusubirayo tugira undi muntu n'ibara amafaranga mirongo cyenda ni ayo ngayo igisa nk'ikidasanzwe kuri aba bose ni uko bafatiwe mu mirenge ibiri uwa nkungu n'uwa nyakarenzo yombi y'akarere ka rusizi kandi mu bihe bimwe urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha rib ruvuga ko mu kubata muri yombi haherewe ku birego rwagiye rwakira ariko no ku makuru yatanzwe n'abandi baturage bo muri iyo mirenge bwana murangira thierry uvugira uru rwego yabwiye ijwi ry'amerika ko mu byo bakurikiranweho harimo no kurema no kujya mu mutwe w'abagizi ba nabi ibyaha bibiri cya mbere ni ugushyiraho umutwe w'abagizi ba nabi cyangwa kuwujyamo icya kabiri akaba ari ukwihesha ikintu cy'undi hakoreshejwe uburiganya iki cya mbere cyo gushyiraho umutwe w'abagizi ba nabi gihanishwa ingingo ya magana abiri makumyabiri na kane ibihano byayo bikaba biri hagati y'imyaka irindwi n'imyaka icumi naho iki cyo kwihesha ikintu cy'undi hakoreshejwe uburiganya bigaragara mu ngingo y'ijana na mirongo irindwi na kane y'itegeko riteganya ibyaha n'ibihano muri rusange cyo kigahanishwa hagati y'imyaka ibiri n'imyaka itatu mu gihe harimo abumvikana bemera ko bakoraga ibyo bikorwa by'ubutekamutwe bagamije kwambura abaturage utwabo ariko harimo n'abavuga ko ntaho bahuriye nabyo ndetse ko bisanze bari mu bugenzacyaha njye ni ukumbeshyira njya hano nari ndi nakoreraga baraje mu gitondo n'abadaso barambyutsa ngo nimfungure ndafungura maze gufungura binjira mu nzu barasaka barebye babura nta muntu n'umwe urimo barambwira ngo ninsohoke bose wanjye ari kunshaka ngo hari ibyo ashaka kumbwira ndagenda ngeze mu kagari ngo ninjire nuko nageze ahangaha twacuruzaga arimantasiyo barambikira nta nubwo nzi nta n'ikintu na kimwe mbiziho yuko ni nabwo nari nkihagera ntabwo ngariho kavukire yanjye ibi bikorwa by'ubwambuzi bushukana hifashishijwe ikoranabuhanga biravugwa mu mirenge ya nkungu na nyakarenzo n'ubundi yakunze kugaragaramo abandi bambuzi biyitaba meni abo bakaba babeshya bo bahamagaye kuri telefone ko batoraguye zahabu hanyuma uje nk'umuguzi wayo bakamuhangika icyo baba bita zahabu nyamara ari ikibumbano cyo mu isima n'umucanga urwego rw'ubugenzacyaha rugasaba abaturage kuba maso ndetse no kurufasha gukurikirana bene ibyo bikorwa by'ubwambuzi tugira amakenga niba hari ubutabwe bwohereza amafaranga banza ushishose koko urebe ko ayo mafaranga ahari ikindi noneho ku buryo bw'umwihariko ubutumwa twaha aba bantu ba rusizi nyakarenzi na mpungu ni uko abaturage baho n'abayobozi bagomba guhaguruka bakarwanya abantu babanduriza izina ibyo byose ni ubukangurambaga bugomba gukorwa ariko iperereza rirakomeje no mu gihugu hose kuko hari n'aho baba bafite bakorana nabo mu gihugu hose kuko ribu ntabwo izazahoka ntabwo izatezuka kurwanya abantu nk'aba ngaba uru rwego ruvuga ko nubwo mu byaha rukurikirana iki kibazo cy'ubwambuzi bushukana hifashishijwe ikoranabuhanga kitari mu bizi imbere y'ibindi kugeza ubu ariko uko imyaka ishira bigaragara ko kigenda gifata indi ntera nko mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani imibare y'uru rwego igaragaza ko rwakiriye dosiye zisaga magana arindwi na mirongo ine zerekeranye nacyo mu gihe mu mwaka ushize wa bibiri na cumi n'icyenda ho rwakiriye izisaga magana arindwi na mirongo itandatu temistokre mutijima ijwi ry'amerika mu burengerazuba bw'u rwanda radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda ibihugu by'ibihangange ku isi birapiganirwa umugabane w'afurika mugenzi wacu fideli niyongabo yabiganiriyeho na lionel remesha umuhanga mu by'ubucuruzi mpuzamahanga remesha yigisha muri kaminuza yitwa alliance international hano muri leta zunze ubumwe za amerika afurika urumva muri iyi myaka hari ibintu byinshi kandi byiza bituma ibihugu by'ibihangange byifuza kuza gukorana n'ibihugu byo muri afurika urabona muri afurika hari ibihugu birenga mirongo itanu kandi ibihugu byinshi dufatiye nka amerika uh, amerika yamye ikorana na afurika mu bisate byinshi hanyuma hariho rero n'ibihugu byinshi byaba ubushinwa ubu urabona n'ubumwe bwa buraya bariko baragerageza gukora cyane muri afurika igituma ni uko muri afurika hari ibintu byinshi uh, iterambere rirakenewe kandi hariho n'ibihugu byinshi biriko biratera imbere ikindi gikomeye ni uko hari urwaruka rwinshi hari abantu benshi ku buryo muri afurika ibihugu byohindura amategeko bikorohereza abanyamitahe kuza hariho icyizero y'uko muri afurika hashobora gutera imbere nka kujya mu bushinwa hateye imbere kera nivyo muravuze ko hariho amatungo uh, kama mu butaka muri afurika hariho n'amajwi mirongo itanu nane ibihugu mirongo itanu na bine vyo muri vy'ibihangange bi- bihaza ku ruhande rwa afurika izo nama zikunda kuba haba hagati ya afurika n'ubushinwa hagati ya afurika n'uburusiya hagati ya afurika eh, n'ubumwe bw'uburayi hagati ya afurika n'ubwongereza urabona abo bategetsi nibo baja muri ivyo bihugu eh, abategetsi b'ivyo bihugu baza muri afurika ivyo ntivyerekana kumenga a- afurika izoguma i- ibandanya kuba igikoresho ikoreshwa n- n'ivyo bihugu ku nyungu zabyo ico ni iki- ni ikibazo ciza cane ni ikibazo ciza cane ico uh, nibaza ni uko muri iyi migambi uh, urabona imigambi um, hagati ubucuti bw- bw'ibihugu bwa afurika n'ibihugu uh, biteye imbere hariho abo i- iyo migambi yamyeho kuva na kera hariho n'ibindi bihugu ubu byari bya- byateye imbere mu nyuma nabyo ne bi- bihaye biza muri afurika nabone kuza kudandaza no kugerageza kuronka ayo matungo nyine ari muri afurika no gukorana na- na- n'ibihugu byo muri afurika igikuru ni uko n'ibihugu byo muri afurika bikwiye nabyone kuraba igi- icobafasha nabone kuko eh, igikomeye ni uko iyo mu bintu by'ubudandaji keneye gukorana n'ibindi bihugu ni hamwe mu kirundi bavuga ngo wishiga rimwe ntiryarika ni ukuvuga yuko ibihugu byo muri afurika birakwiye gukorana neza ah, n'ivyo bihugu bifite ubushake bwo kuza gukorera muri afurika kandi bagahindura n'amategeko ah, akorohereza ah, abadandaza akorohereza abanyamitahe ah, bakazana amahoro bakagwanya ibya ruswa Ah, ibyo ni ibintu bituma bigira intumbero nziza hanyuma ibyo bihugu bikazotuma bizana abanyamitahe bikaborohera kuza muri afurika ubutegetsi bw'ibihugu byo muri afurika barashyizeho akarere k'uruja n'uruza atantambamyi mu by'ubudandaji ku rwego eh, rw'akarere kose ka afurika nibaza ko eh, ayo masezerano azoja mu bikorwa mu kwezi kw'indwi k'uyu mwaka ivyo bizofasha ku vyerekeye iyo mitahe ishobora kuba ivuye nko hanze ni iciyumviro ciza abategetsi bo muri afurika bafashe ku bwanyu ego ico ciyumviro bagifashe ni ciza ico turindiriye kuraba ni uko ukungene ico ciyumviro kizoja mu ngiro harya icama kigorana ni i- i- ingiro Ah, ico nico kimera nk'ikigorana henshi ariko iciza ni uko eh, ubiravye nk'ukungene um, amerika i- ifise ubucuti eh, na afurika n'ibihugu byo muri afurika hama hariho imigambi myinshi eh, yagiye irakogwa no muri kahise ariko uravye aho imigambi yo muri kazoza urabona ko iyo migambi yose ifise ifatiro yagiye irakurikirana ku migambi yoba yarashizweho kuva muri kahise nico gituma eh, muri ico gihe rero ah, nk'abategetsi nyene bo muri afurika naho bashaka kugirana ah, kugururanira imihora hagati y'ibihugu byo muri afurika ibyo ni byiza cyane ibyo ni byiza cyane kuko bizotuma n'ibyo bihugu washaka nka amerika ah, canke n'ibindi bihugu ah, bafise abanyamitahe benshi bizotuma biborohera kuzana imitahe yabo bakayizana muri afurika batarinze kugira ingorane yo kuja mu bihugu mirongo itanu na bine bakurikiza amategeko y'ivyo bihugu byose ivyo biragora cane abadandaje murakoze tuze ku mirongo ya telefone desire ari ku murongo desire uratwumva ndabumva neza desire urihe Ndi mu burundi makamba kayogora ikibazo iciyumviro ku mutumire
umutumire sindamwumvise itina yonyibwira yitwa lionel remesha yigisha kuri kaminuza ya alliance uh, international university mu gisagara cya san diego ngaha muri leta zunze ubumwe za amerika jewe nanje ndenda bakurikiranye kuri facebook nyuma ndatanga nimero yanje ayamangirirwa amahirwe hanyuma kimwe mbanje kubashimira murakoze hama jewe icyumviro mfise ko ndabonye hari ibijanye no gufashanya hagati y'ibihugu vya afurika n'ibihugu biteye imbere na cane cane mu bya politike n'ubutunzi hama jewe impungenge mfita ni imwe ariko vrema ibihugu vyateye imbere rimwe na rimwe birafasha afurika kandi ni byiza n'igituma abanyafurika tubaho neza nk'umwenegihugu birimwo harimo ibyo badufasha natwe tugashikirwa bwa rero kuko ni uwo mutumira kivuze byose biva ku bategetsi igihe borohe dufate nk'akarorero niyo basinanye ayo masezerano ibyo banabategeka ibyo bavuganye nosaba igihe bazogenda yuko bityo bamashyigara cyicaro bakabubahiriza abantu bazanye imitahe bagakura neza icyo ni kimwe kandi mu gihugu baba bajemo hakaba harimo umutekano icyo ni kimwe hanyuma igira kabiri kuri byerekeye bya politiki dutegera usanga ari sokere ndende usanga ari sokere ndende usanga bigoye ubwo nkagira impungenge kuri iki inama afatira kuri kongo iyi demokarasi yani intwaro rusange twumva abana igihugu gifite soso riri rishe ubwabo ugiye kureba bene igihugu ukuntu usanga babayeho basanga nyine ntibigize ntibishemeye nicyo nsaba jewe ku bwanje intererane abategetsi bagira borohereze kandi ntibize inyungu zabo ntibize n'inyungu za bene igihugu ama murakoze murakoze turabashimiye ku cyiyumviro cyanyu desire tugaruke ku mirongo ya telefone ifise octave octave uratwumva mva mwamse mwaramutse urihe octave andi ayowa ngaha muri amerika yego ah, mfite ibibazo bibiri mbaza umutumirwa yego ikibazo kimwe kuko ndi kumva yita ku nyungu ah, za afurika gusa ahari ah, ko ariyo igira inyungu mu ku- mu kunguka ibihugu binini ariko ah, ndamubaza ku byerekeranye na libiya ni urugero ko abazungu ah, birirwa bateranya cyangwa ibihugu binini bireba ko amahoro yabuze muri libiya mbese ni inyungu z'abanyagihugu bari gupfa cyangwa ni uko ahubwo ibyo batekerezaga igihe bayirimburaga ko bitari gushoboka ko batari kubona ubutunzi bwayo neza kuko hariyo inyeshyamba ziri kubabuza aho natanga urugero kuko ah, eh, eh, iki gihugu cya amerika cyavugaga kuri perezida nkuru nziza ko adakore ibyerekeranye n'uburenganzira bwa kiremwamuntu ariko ntibigeze bavuga ku byerekeranye na minembwe n'ibyari biri kubera muri kongo kuko hari inyungu zabo zitari ah, kuhangikira mbese ibyo muri libiya byose ukubera inyungu zabo zitari kwitabwaho icyo ni ikibazo kimwe ikindi kibazo cya kabiri ndi kumubaza mbese buno bufatanye bw'abayobozi bacu b'ibihugu tuvamo na bano niba koko ari inyungu zacu n'urubyiruko n'abaturage kuki baza bakiga kubaka imihanda myiza n'amazu meza ariko ntibige uburenganzira bwo gutanga eh, amahirwe yo kuvuga ibyiyumviro byacu cyangwa se ku byerekeye no guhindura amategeko nshinga kuguma ku butegetsi kuko ibihugu birabifite kuki bataza ngo bigane ibyo nabyo babikore no mu bihugu byacu ahubwo bakaza bakigana ibyo by'imihanda n'amazu murakoze murakoze abishyure ego um, abajije ibibazo byiza kandi bikomeye cyane reka mpere ku kibazo uh, cya kabiri uh, ya- yari abajije muri icyo kibazo rero inyishu ni uko uh, urabye nka- nk'imigambi ya amerika cyane cyane muri afurika Ah, imigambi kuva na kera amerika yamye ifasha mu bisate byinshi urabye nk'ikigo cya usaid um, ibikorwa bagira ni ibikorwa bikomeye cyane cyane cyane nko mu, mu bintu bijyanye n'uburimyi ubworozi ukugerageza n'uko imfungurwa ziboneka zikwiye ah, mu banyagihugu kuko ni nka kujya baca umugani mu kirundi ngo ubwiza buca mu kanwa kuko abantu bat- bategerezwa kurwanya inzara urumva hariho iyo migambi ifasha kurwanya inzara hakongera hakaba n'imigambi ya usaid nyine ah, bafasha mu kwigisha eh, iby'intwaro ah, ya demokarasi ah, mu bihugu kugira abanyagihugu ah, batore abo bifuza batore abo abazobafasha kubateza imbere urabona ibihugu byose birigenga iwanyu mu ntara
iwanyu mu ntara ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa ahanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri tanzania mu rwanda muri uganda no muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo iwanyu mu ntara nakaryo ijwi rya amerika riha umunyagihugu aho aherereye ku gatumba mu ikambi kugira yagire abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose iwanyu mu ntara n'icyanyu
tuyagire mwisi yisanzuye ku ijwi rya amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuva izahindwi gushika izahindwi n'igice z'umutaga iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
radiyo ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda nshuti zacu aya makuru naha ahumurije mbashimiye ko mwayakurikiye mukomeze mugubwe neza na gahunda za radiyo yanyu ijwi ry'amerika murakarama